make una good evening my country people. we don't come as we don't always come we don't land from campus veda of federal university of agriculture abeokuta una suppose don dey hear the intro una suppose don sabi the segments. We don't land for dis our tori dem na tori tori matter wey bring come for una this evening na suppose don dey hear the voice na suppose don dey hear the tone as e dey go na suppose don sabi say na una again my name never jane na still na favourite girl your na dark skin girl adebayo zainab before we go chuka inside the full matter before we go chuka deep wella make i first give una my pipo three gbosa as we dey always run am gbosamen gbosamen gbosamen yoyoyo na the american gbosa wey we dey give ourselves be that make una help us take am like that we really appreciate una all of una wey dey always lis ten to us lis ten to our gbedu we really appreciate am wella many things many things dey happen for dis country shey na the um, aso strike wey we talk ni wey strike come become dey come become part of student activities if dem call us strike today e, e no even certain say we go even resume school tomorrow because aso dem fit wake up the next day come talk say strike dey continue make god save us abi shey na the insecurity issue wey dey happen for nigeria make we talk ni people no fit travel in peace again we go say kidnap there kidnap here na god go save us for dis country abi na the increase in price of the thing wey we dey chop for our mouth to even chop sef don be problem for dis country hundred thousand sef no get value for dis nigeria again wetin i dey even talk sef come on ten thousand Maybe say if person get ten thousand before you go buy this buy that you no get value for nigeria only god go save upon the matter wey dey happen for nigeria This happening wey dey happen as bad dey happen good sef dey make we sabali take small out of the matter make we chook hand as we always chook hand before we go put am inside the food tori the first tori wey dey my table this evening talk say governor tambuwa don impose curfew for in for sokoto state wow the next story wey dey my table this evening wizzy say protesters for sokoto don demand release of suspected killers na wow the next story wey dey my table this evening before we go take the last story talk say terrorists dem don attack kaduna again hmm. the last story wey dey my table this evening na about asumata dey talk say the university unions don talk something wetin dem talk we go soon know make una dey with my country pipo before we go trick am inside the food tori. make una welcome my country pipo dem di first story wey we tok dat time tok say govnor tambuwa don impose twenty-four curfew for di state uh, against protest we we sabi wetin dey go on for di for di state di di girl wey wey dey kill deborah wey im schoolmate kill on dey talk say e insult di prophet sallallahu alaihi wasallam di student dey come take laws into dia hand wetin dey do e no good no suppose take closing thing dey hand um, almighty god no teach us like that almighty god no talk make we dey do that kind thing so to reduce all the protest wey the students dey do say make dem release their people governor tabuwa don impose curfew to reduce the violence for the state the next story wey dey my table this evening as i don talk before talk say protest na for sokoto dem dey protest say make dem release those people wey dem arrest on top deborah case God go help settle everything. The latest story wey dey my table this evening talk say terrorism don attack Kaduna again. Dem kill one, dem kidnap community head and traditional title ruler. <laughs> na wow na only and i, I don talk am before we start this story say na only god go save us this for this country he don dey save us for all this while na him go still save us na him go still dey save us dey the next story na the last story wey dey my table this evening tok say nigeria university unions dey tok something o dey tok say dey go try consider the appeal wey the religious leader for nigeria tell dem say so dey go try consider dey go look wetin dey go do no say dey talk say dey wan and go but they talk say dem go try consider look wetin dem fit do so make dem resume work because the religious leaders try tell them some things try tell them say if students dey house this election wey dey come all these politicians fit use students wey dey house do bad things some children wey no wan go school before dem fit wan dem fit join bad gang make the bad thing wey dey dey try come for nigeria make e dey increase again and students dem don start protest since last week for di country say dem wan go back to school say all di money all dia house rent all dia food all dia bills everything dey waste say di strike dey on those people wey dey dey pay house rent for dem no go hear the money dey read dey go need say make dem consider all these things make dem resume to work we dey pray for positive thing positive response from asudem the unions which include asu their non-teaching staff sanu and nasu with nat dey talk say dem go consider something wetin dem go consider we never know we still dey wait for dem and na yesterday dem do the africa afbca award and some artists dem some actress and some actor and actress win some award part of them na our favourite guy wey dey act yoruba movie and english movie sometimes odunlade adekola dey win the best supporting actor in drama thank god na here we go stop today for today my country people as una know as we dey always do am na here we go stop for today my country people make una no forget to dey follow us on our social media handle on our whatsapp make una dey follow our status if una get our number on our instagram page on our twitter and our facebook campus radar funab na there we dey make una dey follow us dey go na you go stop for today my country people as i don talk am na una you go dey meet na me na go dey lis ten to my name never change na still my favourite guy adebayo zainab till next week we go meet again make una take care of una sef i love you.